Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii fi saatalaayitiin aayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata onkololeessaa 5 bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 25 bara 2011 keessummeessaan keessan raannamoo daandiiti.
Babarootoolee galchuun san nagaa ansoraa alakee daa'imtuu biyya sanitti mikorii addawaawwii hawaasa taabaa kaanii muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti gaafatamaa paartii tolfate obbo Dammaqa Mokonnin ammoo ittaanaa tolfateetiin filate gama kaaniin ammoo haatii warraa pirezidaantii Ameerikaa Afrikaatti maltuu jirtaanii Malaawii jirti waan har'a qabnu keessaa tokko.
Gabaasaan keenya Muktaar Usmaan bakka walga'iin yookaan yaa'iin addaa warraaqsa dimookiraasummaa Itoophiyaa itti geggeeffame. Hawaasaa jiraa oduudhaa booda bal'inaaf itti deebina muktaaritti taajjabdoota yaa'ii kanaa keessaas tokko tokko haasofsiisnee jirra kanas ni dhiyeessina gabaasaalee kabiroollee ni qabna dhaggeeffatoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura amma oduuf gara soorattaa deebinu.
korii addawaawwii kudhanii tokkeessoon hawaasa taabaa kaane dr abiy ahmed itti gaafatamaa paartii tanaa obbo Dammaqee Mokkonnen ammoo ittaanaa tolfateetiin hora fixateetiin gargari gale nam filate dhibbi tokkoof torbaatamii torba keessaa dhibbi tokkoof torbaatamii jahatti dr abiy filate ittaanaa isaa ammoo obbo Dammaqee Mokkonnen jechuun nama dhibbi tokkoof afurtamii sagaliitti filate tan maleellee horii huniin akka biyyiitti itti buluu jirtu karaa isiin itti deemuu maltee fi waan qajeelu malarratti waan gargaraa dubbateetiin ibsa ejjannoollee baafatee horii addawaawwii guyyaa sadiif hawaasa taa'uuniin aga guddaan maan dubbate oduun dubbatti dachaan. Biriteen Itoophiyaa liqeen qarqaaruu fi paawundii miliyoona dhibbi tokkoof torbaatamii jaha kennuuf har'a mallatteessiteef yoo birri Itoophiyaa deebisan ammoo birri Itoophiyaa biliyoon jahaa fi miliyoon dhibbi sadiiti. Horiin kun haa qulqullina barnootaatii fi akka barumsii egerii fulaa hedduutti waliin ga'uu danda'anii fi Itoophiyaa dinagdeen guddisuu danda'aniif kennan. Horii hannam Itoophiyaatti gama Itoophiyaati jechuun ministeera deetaa maallaqaatiif guddina dinagdeetii fi gama Biriteeniitiif ammoo nama itti gaafatamaa damee Afrikaatti walii mallatteessi. Haati warra pirezidaantii Ameerikaa Melaaniyaa Tiraamp imaltuuf Afrikaa dabarti taanii ardhaa Maalaawii jirti achitti akka jireenyi ijoollee wayyeessuu danda'anii fi bulchoota lafaatiin wal mari'ate. Paatisii Maakawoozaatti oduu tana Maalaawii Linguween werge tujubee nutti.
Melaaniyaa Tiraamp giifti duree Maalaawii waliin utuu waliin argin dura ijoollee akkasumas mana barnootaa daawwachuudhaan dippiloomaatota Ameerikaa waliin mari'ataniiru.
And I appreciate all the support you have given us. Thank you all. God bless you.
Deeggarsa sinnuu kennitan mara nan dinqisiifadhaa galatoomaa waaqayyos naa eebbisuu jedhan. Waa'ee daawwannaa giifti duree Ameerikaa jiraattonni Liloongwee hedduun hin beekan garuu kanneen beekan yaada gama isaanii kennanii jiru. Hoogganoota Afrikaa biraa dhageettii argachuuf yaalaa jiruu jedhu Clement Chinooko jiraattota keessaa tokko yoo ta'an akkas jedhu.
If she was in line with, with what her husband believes in, I, I don't think she could have made this.
Utuu waan abbaan warraa isaanii itti amanan cina hiriiran ta'ee imala kana hin geggeessu jedhee nan yaadu. Nuti addunyaa guddatanis haa ta'u guddataa jiran keessaa uummanni jiru hamma isaan deggersa Ameerikaa barbaadanitti qaama isaanii ta'uu qabnaa ergaa jedhu abbaa warraa isaaniif dabarsan fakkaata. Gama kanaan itti gammadeeraa jedhan. Xiinxalaa siyaasaa kan ta'an Viinsant Makoombee akka jedhanitti daawwannaan giifti duree Ameerikaa tarii abbaan warraa isaanii dhiibbaa chaayinaan Afrikaa keessatti qabaataa jirtu dura dhaabbachuuf akkasumas shororkeessummaatti duuluuf Afrikaatti akka fuulleeffatan jajjabeessa jedheen abdadhaa jedhan. Waa'ee siyaasa gola keessaa waan beeknu hin qabnu waa'ee Maalaawii kan isaan dubbachuuf jiran waanuma Gaanaa keessatti dubbachuuf jiran ta'a. Imaammata mootummaarra dhiibbaa nama waajjira pirezidaantummaa qabatee jiruutu jira. Kanaaf haati warraa pirezidaantii akkuma namoota dhuunfaa kaanii miti dhageettii olaanaa qabuu jedhan. Giifti dureen Yuunaayitid Isteetsi Malaaniyaa Tiraamp Maalaawii taansuudhaan Naayiroobiif kaayiroo erga daawwatanii booda daawwannaa isaanii Afrikaa xumuranii Waashintan Diisiitti deebi'uuf jiru.
Taammantan caqasaa jirtan tunin raadoonii vii'oo'ee sagantaa afaan Oromooti. Nama warra bulfatetti biyyi bulcha. nami biyyi bulchammoo amalaaf hammeen isaan tolaaf badii isaalleen akka dansaa keessa qorataniitiin diidabbaasuu malan ameerikaalleen akkuma hayyootaaf abbootii gadaa filatan taane isiilleen nam filattu qoratteetiin waan amalaaf hammeen isaallee keessa diideeffatteetiin achiin duubatti yotti dhugeeffatti filatti nama ameerikaa ammaan tana abbaa seeraa yookaan ammoo mana murtii waliigalaatii filachuu fi dorgomsiisuu jiran kana pirezidaantii ameerikaa doonaald tiraampitu iyyuu namni kun nama jabaa jedheetiin filate koongireesiin ammoo jabeennaaf laafinni isaa qorachuu jira nam tiraamp filate kun bireet kaavaanaati hardha hagi guddaan murtii irratti kennuuf deemuu jiran yoo taate ardha yoo ta'uu baatte ammoo hagi boriitti waan ta'u ta'a kaavaanaa kana gaaf barkum tokkoof dhibbi sagaliif saddeettama keessa gaaf galgal tokko ijoolleen hariyaa waarii walitti dhuftetti inni ammoo akka malee machaa'ee dubartii tokko qorsaan darreesseetiin achumatti buufate yookaan ammoo guddeessee waliin rafee jedhaniitiin himachuu jiran sun qofaa miti dubartootii lama sadii ta'anillee wama akkana kanaan himatan inni ammoo tundhara maqanaan balleessanii jedhee mormachuu jira tiraamp ammoo. maqa balleessuu fi siyaasaaf jedhaniitiin waan hin jirreen himachuu jiranii jedheetiin falmuufi jira wamtaateefuyyuu irratti walii galan yookaan ammoo irratti wal dhabanillee ardhaaf bor keessatti wanti taataati. badhaas noobeelii addunyaa bara kana ogeessa fayyaa biyya dimokiraatitti koongoo rippaabilikaa yookaan ammoo drc deenis mukweegeetii fi iraaqitti qabsaa'oftuu mirgi nama ummaati yizaadiitti naadiyaa moorodaanitti mo'e tujubeen nutti.
badhaasa noobeelii kana jimaata har'aa istookholm keessatti kalabsan dura taa'a koree badhaasa noobeelii bariit riis andersan turan.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize.
Koreen badhaasa noobeelii Noorweey badhaasa noobeelii nagaa kan bara 2018 Deenis Mukweegeef Naadiyaa Muraadiin badhaasuuf kan murteesse tattaaffii isaan dararaa quunnamtii saalaa kan akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramaniif walitti bu'iinsa waraanaa dhaabsisuuf godhaniif jecha badhaafamtoonni lamaan yakka waraanaa akkasiitti akka duulamuuf qiyyaafata akka argatu gumaacha olaanaa godhaniiru jedhan koreen sun ibsa kenneen muraad ofii isaanii iyyuu yakka waraanaarraa kan dandammatan yoo ta'u kan yeroo hedduu achi as ba'anii dubbachuun hin baratamne dararaa irra ga'e bakka miidhamtoota kabiroo bu'anii dubbachuuf jajjabina isaan qabaatan ibsichi ajaa'ibsiifateera. mukweegeenis gama isaaniin hookkara dararaa saalaaf walitti bu'iinsa waraanaa dhaabsisuuf sadarkaa biyyoolessaaf addunyaatti fakkeenya ta'aniiru jedha ibsichi qajeelfamni isaanii kan bu'uuraa haqi nama maraaf ta'uu qabaa ka jedhu badhaasi kun doolaara miliyoona tokkoof qabxii tokko ta'uunillee beekamee jira.
indiin misaayil qaroon baranaatiin hojjetan xiyyaara waraanaa ofirraa dhowwuun dandeet doolar biliyoon shanii itti baaftee raashiyaa irra bitte misaayilii tuniin S-400 jedhaniin lafirraa qilleensa keessa deemteetiin waan hedduu ofirraa dhowwuu dandeetti ameerikaan tana dallanteetiin indii adabuun ooltamaan jennaan akka namni waraanaa raashiyaa irra bitan jette waan dhoorteef. Pireezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Kaaduriilii maanyuuk baake har'a hidhagan kudhanii shaniitti murane tana callaa miti akka inni horii biyyaa balleessee jedhaniitiin gatii doolaara miliyoon kudhanii tokkootii fi kuma dhibbi shaniillee itti muranii gaaf qaban suniyyuu hidha jira jishan jijaatiin duratti hidhame oduun teenyanuma.
kadhagaa jirtanas waashingtan diisii irraa akka dabruu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. dhaggeeffatoota keenya addu warraaqsa dimookiraasummaa ummatoota Itiyoophiyaa addawaawiin Dooktar Abiyyi Ahmed durataa obbo Dammaqee Mokonnin ittaanaa gochuun filachuudhaan yaa'ii isaa kudha tokkoffaa guyyoota sadii magaalaa hawaasaa keessatti geggeeffataa ture har'a xumuratee jira. Gabaasaan keenya Muktaar Jamaal bakka walga'ii sanaatti argama. Muktaar akkam oolte?
Nama akkam jirta nagaa galata rabbiiti.
Hayyee Muktaar mee deemsa walga'ichaarraa jalqabnu ati jalqabaa jalqabdee akka xumuraatti achuma turte deemsi walga'ichaa akkam ture akkamitti ilaalte?
Deemsi walga'ichaa miseensotaa fi warroota taajabdoota jedhamaniitiin hayyamamee fi alaa miidiyaadhaaf cufaadha ture. Galgala irratti erga dhumee booda haala oolmaa isaa maal irratti akka mari'atan qofaadha kan inni ibsa kennamu gama dubbii himaa isaaniitiin. Walumaa galatti qabxiileen har'a ifoonfamaniitiin jedhan keessaayyuu qabxii torba ibsa ejjennoo baasan keessatti dhimmoota irratti mari'anneetiin kun hanqina kun jabina gara fuulduraa immoo kallattii kana ta'uu qaba jenne kana jedhaniitiin gama obbo Nugusuu Xilaayihooniin dhimmoonni torba dubbifamaniitiin jiranii rakkoolee jedhaniitiin adda durummaadhaan kan kaasan keessaa keessaayyuu jalqaba irratti rakkoo guddaa diigama biyyaa wal fixiinsa ummataatii fi wabii dhabuu dhaaba kanaa hunda kan ga'eetiin ture raajiin jijjiiramni guddaan dhufuu isaatitti kuni yaa'ii kana adda kan godhuu fi seena qabeessa kan taasisuudhaadha. Ibsa Obbo Nugusuun dubbisan irratti kan hadha dubbatame haala kanaan wal qabateetiin keessaayyuu rakkoo bulchiinsa gaarii hammaataa jiraachuu walitti bu'iinsi keessaa immoo gareedhaan ta'aniitiin wantoota tokko tokko irratti tarkaanfii fudhatanii mirga namumaa hanga sarbuutitti wantoonni ga'aatiin jiran mul'achuu isaa rakkoolee dhaabni yeroo kana mudateetiin jedhe yookaan ammoo rakkoo qabna jedhaniitiin adda durummaadhaan laalan ta'uunsaa dubbatameetiin jira adda waawiin yookaan immoo adda warraaqsa uummattoota Itoophiyaa kana gara fuulduraatitti sirritti irratti xiyyeeffateetiin kan furuudha kan jedhuudhaan ibsicha irratti kan kaa'ame oolmaa isaa har'aa keessaa ammoo kan sirritti akka malee eeggamaatiin ture dura taa'aa fi ittaanaa dura taa'aa dhaabichaa filuu irratti.
Mee gara sanatti ni deebina Muktaar. Mee dhimmoota irratti mari'atamaa turerraa turre ammaaf dhimmoota yaaddessoo ta'an keessaa tokko dhimma nageenyaa akka ta'etti miidiyaa hawaasummaarraas ta'ee yaadawwan adda addaa akka dhiyaataa turan bakkawwan adda addaatti walitti bu'iinsa buqqa'insa uummataa dhimmoonni kun mariidhaaf ka'anii haasa'amaniiru moo akkami?
Egaa akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaale mariin isaanii kan miidiyaadhaaf ifa ta'e miti maal irratti mari'atan kan jedhu ifa isaatitti gadi hin baane garuu immoo dhimmoota kana kana irratti mari'anneetiin ibsa ijoolleen qabanneerra kan jedhuun qabxiin torba obbo Nugusuu Xilaahuun bahaniitiin sabaa himaaleetti sagantaa cufiinsaa kana irratti kan isaan dubbisan isa kana keessaa tokko dhimma nageenyaati keessaa seer-dhabdummaan hammaachuu saamicha ajjeechaa namaatii fi. Rakkoolee hammaatoo biyya keessatti yeroo ammaa kana mul'atan rakkoo ijoo jedhaniitiin kaasaniitiin jiran rakkoo kana gara fuulduraatti dhaabni irratti xiyyeeffateetiin fala laachuu fi akka qabuu fi isa kanarratti waliigallee jiraata. Isa kanaan wal qabatee rakkoo bulchiinsa gaarii keessaayyuu immoo rakkooleen hawaasaa yeroodhaan furamuu dhabuu ammallee sirriitti qixaan gadi bu'ameetiin hiikamuu qabaadhaan kan isaan lafa kaa'anii ammoo akka waan gaariitti hojiileen hojjetaman. maa inni kan jedhu irratti illee xiyyeeffatanii wanti isaan kaasan jiru walitti dhufeenna eertiraa fi Itoophiyaa obbolaa lamaan addaan diigamaniitiin fagaataniitiin turan walitti fiduu keessatti keessaayyuu hoggansi jijjiiramaa bu'aa guddaa galmeesseedhaan ibsa ejjennoo kana irratti akka malee dhaadheeffameetiin jira gara biraatiin ammoo naannoo Amaaraatii fi daangaa Suudaaniin wal qabateetiin rakkoo daangaa jidduu sanitti jirullee mootummaanis dhaabnis xiyyeeffannaadhaan haala. Hawaasa lamaan walitti dhufeenya isaanii hin miine rakkoo kana furuudhaaf waadaa galameetiin ibsa ejjennoo kanarratti dubbatameetiin jira. Inni gara biraa keessattuu yeroo ammaa kana hoggansa jijjiiruu irratti hoggansa haaraadhaan bakka buusuu irratti dargaggootaa fi dubartoota bakka buusaniitiin akka gama aangoo fi geggeessummaatti dhufan taasisuuni dhaabichi waadaa uummataaf gale dhawaasaan ammallee immoo hawaasa mufate kiisuudhaaf hojii hojjetaa jiru keessaa akka haala waliigalaa ibsaan lafa kaa'ameedha malee. marii kallattiidhaan maalirra ture kan jedhu miidiyaadhaaf ifan turre nama.
Yaada wal falmuun yoo jiraateera ta'e miseensonni walaba ta'anii ka'anii falmii dhiyeessuun yoo jiraateera ta'e kan miidiyaan yookaan sabaa himaan taa'ee dhaggeeffate jira gammaatti guyyoota sadan kana keessatti.
Kan miidiyaan yookaan ammoo sabaa himaan addatti dhaqeetiniin fuulletti marii kana yookaan wal falmiin yoo jiraate haala isaa hordofe tokko illee hin jiru garuu haala kanaan wal qabateetiniin namoota asirratti taajjabbummaadhaan dhihaataatiniin turan muraasa dubbiseetiniin jira. Isaan keessaa tokko rakkoo mootummaa bira jiruu fi dhaaba kana bira jiru heddumminaan biyya alaa turaniitiin kan qeeqaatiniin turan Dooktar Biraana Masqal Abbaba Sanyii dubbiseetiniin ture. Dooktar Biraana Masqal haalli marii maal akka fakkaatu sadarkaa ofiitti hirmaatanillee haala kanaan natti himanii jiru meemmoo isaan haa dhageeffannu.
Akkuma taazaabitittiin isa calqabaati irraa gadhumaati irratti walgahii kanarratti hirmaadhe walgahiin kanarratti wanni uummanni Oromoo balaaleffachaa ture rakkinni uummanni Oromoo kaasaa ture bal'inaan akka ka'aa jiru arguun keenya gaafin uummatoota biraatis bal'inaan akka ka'aa jiru mana keessatti ifaan alaa kan uummanni badheetti jedhuu fi jarri kun balbala cufatanii immooyyuu walgahii akkanaa keessatti godhan tokko ta'aa dhufuun isaa isaanis uummata dhagaa uummanni keenyas isaan dhagaa akka jiru mirkaneessaa keessattuu immooyyuu Piraayim Ministeer Abiy akka deebi'anii itoo filataman sadarkaan itti godhame deeggarsi isaan warra ihadiq guutuu irraa qaban guddaa akka ta'ee fi kun immooyyuu piroogiraama baasan akka mootummaatitti biyya kana bulchuudhaaf qarqaarsa guddaa akka qabanii fi nus immoo warri ala jirru warri as keessatti miseessan odoon ta'in garuuyyuu jijjiirama dhufu kana deeggaraa jirru akka isaan duuka dhaabbanneetoo gaafin uummata keenyaa rakkinni uummata keenyaa hiikkateetoo biyyi kun biyya nagaa biyya dagaagginaa biyya tokkummaa fi walqixxummaan irratti mirkanaa'e akka ta'u hubanne jechuudha.
Hayyee Dooktar Birhaane Masqaliin guddaan galatoomsadhaa atillee galatoomi muktaar mee amma immoo gara filannootti taasiseennu deemsi filannoo akkam ture?
Adeemsi filannoo keessaa dhimmi kun waltajjiin cufaadhaan taasifamaatiin hin ture yookaan immoo sabaa himaadhaaf banaa hin turre waan ta'eef namni yaadota garaagaraa kaasaatiin hin ture keessattuyyuu kaleessa dura dhimma filannoo dooktar abiy dura taa'aa ta'aniitiin hin filamuu irratti yaadni garaagaraa kan ka'aa ture yoo ta'u garuu marii kaleessa ba'e booda dubbeensaa gaarii ture waan ta'eef filannoon dooktar abiy gaaruma filatamuu danda'u kan jedhu abdiin mul'ataatiin hin dhufe garuu dhimma ittaanaa irratti aadde mufiraat kaamilii fi akkasumatti ammoo obbo Dammaqa Mokonnin gidduutti falmiin jabaan jiraachuu danda'a waan jedhuudhaan dhihaataatiin hin ture garuu immoo haalli suni har'a gaafa ifoomfameetiin hin bahu sagalee dhibba tokkoo fi torbaatamii torba dura taa'aa dhaabichaa filachuudhaaf kenname keessaa sagalee dhibba tokkoo fi torbaatamii ja'a sagaleen tokko qofa yoo hafu jechaadha dooktar Abiyyi Ahmed dura taa'aa addawaawii ta'eetiin akka itti fufuuf caalmaa guutuu jedhamuu danda'u kanaan filatamaniitiin hin jiru sagaleen tokkochi hafe ammoo obbo Dammaqa Mokonniniif kan kenname turedha. Sadarkaa lammaffaatti ammoo ittaanaa durataa dhaabichaa filachuudhaaf sagalee kennameen obbo Dammaqa Mokonnin sagalee dhibba tokkoo fi afurtamii sagal kan argatan yoo ta'u sagalee itti aanu kan argatan Dr. Dabratsiyoon sagalee kudha shan kan isaan argatanii haala kanaan durataa'aa fi ittaanaan dhaabichaa kan filame dhimma kanaan immoo wal qabateetiin haalli filannoo isaa kun miseensota keessaa kan hin dubbisee obbo Edoo Koojii miseensa paartii dimokiraatawaa Oromooti immoo waan isaan jedhan haa dhageenyu.
Filannichi baay'ee dimokiraatawaadha. Dimokiraataa ta'uu qofa otoo hin ta'in bu'aa keessattuu ji'oota jahan darban hooggansa dura ta'aa ODP fi dura ta'aa addaawitiin bu'aa dhufe waan ta'eef bu'aa ifaajee isaaniiti. Waan isaaniif malus akka eegettis eege jechuudha.
Hayyina moo keessattiyyuu hirmaannaa dargaggootaatiin wal qabatee dargaggoota miseensa ta'aniitiin aangoon isaanitti kenname dabalatatti dargaggoonni gama biraa miseensa hin ta'inii fi kanneen biroollee taajabummaadhaan akka waltajjii kanarratti dhihaatan affeeramaniitiin hin jiru. Isaan keessaa kan hin dubbisee dargaggoo gammadaa ol'aanaa fi waan gammadaa ol'aanaa jedhu immoo haa dhageeffannu.
Yaa'iin kun akkamitti akka deemaa jiru akka nama dhimmi Oromoo galchu tokkotti dhimmi biyyattii tokko galchu tokkotti taajabbiidhaaf hiree argadheen taajabaa ture. Egaa amma bayii filannoo yeroo ilaalu waanuman eegetu ta'e biyyi kun akka isheen jijjiirama amma fidde kanatti haala gaariitiin akka isheen itti fuftu yoo barbaachise kabajamuu muummichi Dr. Abiy dura ta'aa Adwaawii ta'een itti fufuun isaanii waggaa lamaan dhufan kana keessatti jijjiiramni biyya kana keessatti dhufuu danda'uu fi akkasumas jijjiirama uummata Oromoofis dhufu dhufuu danda'u yeroo yaadu haalli ture akkas otoo ta'e jedhee keessa kootti kanan yaadee turedha nama hedduutu waan tureef nama kuma tokko oltu ture namni taajjabu kanaaf bakka namni kun hundumtuu jirutti dimokiraatawaa gochuun hin danda'amu dhugumatti dimokiraatawaa ture seeraan namoonni kan eeramanis kan filatamanis jechuudha kanaaf baay'ee haala yaaddessaa fi haala namitti yaadaa ture sanarraa adda ture jechuudha isaan keessatti wal beeku nama ala jiruuf garuu yaaddessaa fi wanti sun ta'uu dhiisuu danda'a jedhanii namooti yaadaa turan jiru garuu namoonni kun itti fufsiisu ceesisuu danda'u gara fuulduraatti ceesisuu danda'u biyya kana jedhamanii warri itti amanaman filannoo kanaaf ce'uu isaanii argineerra jecha.
Tole egaa haalli oolmaa yaa'ii kudha tokkoffaa addawaawii magaalaa hawaasaatti geggeeffamaatiin ture walumaa galatti isa kana fakkaata waan dhageeffattaniif ulfaadhaa galatooma.
Ayyee muktaar nullee guddaa si galatoomsanna. amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa afurtamii saddeet as waashingtan diisiitti immoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa afurtamii saddeet. ka dhageenyeef dubbisnirraa. Akkuma duraanuu dhageessan yaa'iin addawaawii kudha tokkoffaan hawaasaa keessatti geggeessamaa ture har'a xumuramee jira. Dooktar Abiyyi Ahmed dura ta'aa dhaabichaa obbo Dammaqee Mokonnin immoo ittaanaa ta'uudhaan filatamanii jiru. Walga'ii kanarratti taajjabdoota argaman keessaa hayyuu seeraa obbo Hundee Dhugaasaa biyya Ingiliziirraa dhiyeenya gara biyyaatti deemee itti hirmaate. Deemsa walga'ii kanaa kan ilaaleen jaallanneen hawaasaatti bilbiluun haasofsiistee jirti kunuuti.
Mariin kan jalqabe paartilee obbolaa ta'an afur namoota isaan bakka buusan dhibba lama shantami shantam kan nama kuma tokko of keessaa qabuuni. Kana dura paartileen hundumtuu marii mataa isaanii fi yaa'ii mataa isaanii godhatanii turanii. Keessummoonni affeeramanii, joornaalistoonni, abbootiin qabeenyaa, abbootiin amantii, abbootiin gadaa warreen kun hundumtuu affeeramanii haala sirna ho'aa fi nama hawwatuun jalqabe sirna baniisaa sana irrattis immoo haasaa adda addaatu taasifamee dura taa'aa paartichaa fi angoota gara biraallee haasaa godhanii keessumoonni affeeraman paartilee gara biraallee warri bakka bu'an haasaa adda addaa godhanii jechuudha. Gara caalu mariin kan gaggeeffame sa'aatii booda guyyaa taa'uurrattidha. Hammi tokko isaa warra taajjabdootaaf cufaa ture. Bakka taajjabdoon hin jirretti garuu mata duree lamarratti isaanillee akka kana gochuuf deeman gabaabaatti waan ibsanillee qabanii.
Mata duree lama jechuun.
Yaa'iin sun egaa gara caalu kanneen irratti mari'ate akkamitti jijjiirama amma jalqabame kan itti fufsiisuun danda'amaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuu kan jedhudha. Warra paartiilee obboloota jedhaman kunillee irra deddeebi'anii kan isaan kasaa turanii aarsaa barbaadan danuu kaffalchiisee olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Olaantummaa seeraa kabachiisuu jechuun immoo guddaa haa ta'u xinnaa haa ta'u miseensa paartii haa ta'u miseensa paartii hin ta'in aangoo haa ta'u nama kara deemaa haa ta'u namni seera biyyattii cabse seera biyyattiidhaan itti gaafatamuu qaba. Bakka adda addaatti warri rakkina uumaa jiran rakkoo nageenyaa walitti bu'iinsa sabaa warri ispoonsar gochaa jiran warri ituu beekinis ituu beekanis immoo warri gaaga'ama kana keessatti shoora taphachaa jiran seeratti haa dhiyaatanii kan jedhudha. Jeneraalii tooniin jiru wal fakkaata ture. Olaantummaan seeraa haa kabajamu, olaantummaan seeraa haa kabajamu kan jedhu kan deddeebisee dhageessu. Itti aanee waa'ee jijjiirama kana fufsiisuuti jeneraalii. Jijjiiramni kun karaa adda addaa jalqabamee mata duree adda addaa of keessaa qabaa. Hojii baay'eetu hojjetamee gara caalu garuu kun akka introdakshiinitti ilaalama malee jijjiiramni kun hojiidhaan itti fufiinsaan deemee gaaffii sabaa deebisuudhaan sirna dimookiraasii biyya kana keessatti reefu ol bibbiqiluu jalqabe kan akkan daraaru gochuu irratti hojiin akka hojjetamu kutannoo jiru karaa durataa firoontichaa jechuudha dooktar abiy ahmed warri kaanillee galma ga'iinsa yaada kanaaf deeggarsa isaan qaban itti hafan jechuudha.
Walga'ii kanarratti kallattiin gara fuulduraa maal akka ta'u waan kaa'ame qaba.
waa'ee jeequmsa adda addaa dhalate irratti namni mursiifachuu qabu agarsiiseera. Mootummaan obsan ni qabu hamma tokko warri qeeqan jiru. Kanaaf xiqqaa hamma guddaatti wanta kana karaatti deebisuu irratti hojiin akka hojjetamu waan jirudha. Gara caalu kan dubbatamaa ture. Waanuma kanaan wal qabate gara caalu. Kanaaf yaa'ichi wanta bal'aa of keessaa qabu irratti mari'ataniiru. Koree adda addaa qabu waan ekspertotaan mari'achiisanii. Gara biraan immoo paartileen warri paartileef jedhaman warri naannoo afran kanaa ala jiranii. haala isaanii gara fuulduraatti addicha keessatti integreetii ta'uu danda'an irratti qajeelfamni kanaan dura yaa'ii dura irratti kaa'amee riisarchiin hojjetamee waan hin dhumnee fi yeroo ittaan irratti qajeelfamni kaa'amuun haala isaanitti ijaarsa jedhamu kana irratti illee akka isaanitti miseensa guutuu ta'anii haala isaanitti hammatamuu danda'an irratti qajeelfamni akka karaa yaa'ii kanaa taa'u wanti akeekame yaa waggoota dhufan keessatti wanti kun hojiirra oola jedhamee jira.
Egaa akkuma beekamu dhiyeenya kan bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz isa duras naannoo Burraayyuu san duras Oromiyaa Bahaa gara Gujii Geeda'oo walitti bu'iinsa adda addaa hin mul'atu. Inni kun to'annaa jala ooluudha barraa mufannaan dhaga'ame jira.
Mufannaan dhaga'ame jira. Daarekshinii lama qaba mufannaan kuni warri tokko warruma sagantaa badiinsaaf wal qixxinsaa kana ispoonsar gochaa ture. As deebi'anii immoo kunoo biyyi badaa jira. Wanti kun akkamittiin akkas karaa jedhuun toonii biraatiin karaa gara biraa warra dhageessuu barbaadantu jiru. Warri gara biraa immoo dhugumatti mootummaan humna qabaa warra seera cabsan kana ittuu adabuu danda'u harkatti laafuu isaatiin lammiileen miidhamaa jiranii qabeenyi manca'aa jira. Kun haala kanaatti fufnaan jijjiirama amma gaggeeffamaa jiru riiformiin amma gaggeeffamaa jiru kompromaayiz gotaa jedhanii warra sodaatan baay'eedha. Karaa lama ibsame jechuudha. Garri caalu garuu sagaleen cimee as bahe kuni rakkinni dhalate kun artifishaaliidha. Abbaa qabaa yaada jedhutu ka'ee kan baay'ee ka Oromootti nu qaaffachiisu tokkumaa inni warri kaan dudduubaan ta'anii biyya kana itti haa bobeessan malee qarshiidhaan gargaaran malee rakkinoota dhalatan keessatti yeroo investigeeshinii addaa gaggeeffamu maqaa Oromoo argitaa yeroo tokko tokko immoo warrumtu qabaman maqaa paartilee Oromoo kabajamoollee warri dhadhahan jiru kanaaf amma tokko wanti xiqqoo ishee nama naasisee xiqqoo ishee wanta waal dubbatu nama wallaalchisu tokko tokkotu dhalataa jira. Akkas lobboonni of ijaartee warri qabeenya sabaa saamuudhaaf yookaan immoo qabeenya karaa sirna alaa argachuuf jedhanii namoota gara biraadhaan ajajamanii rakkina adda addaa uumaa jirantu jiru. Yeroo rakkina kana uuman immoo maqaa dhaabaa warri dhaatan jiru. Fakkeenyaaf warri maqaa dhaabaa dhaatan jiru rakkina amma naannoo Beenishaangulitti dhalateeni yeroo dhaabni ani keessa hin jiru jedheera. kuni mataa isaatiin chaalenjii guddaadha Oromoo fi Oromoon biyya gaggeessaa jira. Karaa gara biraa immoo rakkinoota gurguddaa akkasii dhalatan fakkeenyaaf amma waan Beenishaangulitti dhalate kun nama kuma sagaltamii oltu buqqe. Namoonni kun akkamitti buqqaan ka'umsi isaa akkamidha yoo jettee ilaalte warri lafa isaaf baay'ee fudhatee bakka sanatti qabeenya adda addaa qabu meeshaa waraanaa kan qabu qaamni biraan jira. Qaamni bakka sana dhuunfate walumatti jiraachuu hin danda'ama. Qaamni sun immoo Oromoo kas labbee nama keenya illee bitatee nama isaanii illee bitee dabalataan immoo ofuma isaaniillee fuudhaaf gurraachesanii yeroo isaan itti saba keenya lolaa jiran haala akkasiin odeeffannoon akkas akkasiitti tokko tokkotiin dhaga'ama. Kanaaf ka'umsi dubbii kanaa ka'umsa biraa qaba. Mootummaan irratti ajandaa baay'isuudhaan yakka adda addaa waggaa digdamii torbaan raawwatame kanaaf deebii akka inni kennine hafuura akka inni dhabu gochuudhaan mootummaa kana jeequutti jiru jechuudha warri sirna darbe irraa buufatanii sabni keenya immoo silaa kan inni gochuu qabu aarsaa gurguddaa kaffalee hooggana amma riifoormii fide hooggana jijjiiramaa kana dhalcheera hoogganni jijjiiramaa kun hojiitti jira akka hin hojjenne kan godhu immoo ajandaan guyya guyyaatti uumamaaf jira namoonni kuma torbaatamii shan kuma saddeettamni kuma sagaltamni guyyaa tokkotti buqqa'u jechuun intarnaashinaal implikeeshinii mataa isaa qaba paartileen xixiqqoo kanneen gurguddaallee haa ta'anii siivil soosaayitiin uummanni namni dhuunfaan kanarratti haalatti ajandaan kun xiqqaatu irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha. Maqaa dhahachuudhaan jeequmsaaf konfiyuuzinii gurguddaa saba keenya keessatti uumuuf kan humna isaatti qabu kan qarshii isaatti qabu qaamni badiis hidhatee ka'e jira. Kana karaa tambisuuf tannoon saba keenyaa murteessaadha. Yeroo kanatti waa'ee namni elekshinii illee yaadu yoo jiraate gowwaa guddaa natti fakkaatan. Because itifee hin baane ijaarsi kun. Jarri kun waan waggaa digdamii torba guutuu ijaaran intelligence departmentii illee seeraan kennanii warra hin deemnedha warra nuun amma duukaa diilii gochaa jiru jechuudha. Kanaaf nuun akka sabaatti akka nama biyya kanaaf responsibile ta'etti akka nama gaanfa Afrikaa keessatti yeroo ammaa kana dhageetti qabutti sabni Oromoo dhugumatti hoggantoonni paartilee Oromoo dirqama guddaatu irra jira. Ituu rakkinni dhalatiin akka qaama eegsistuu caalaa hundumtu responsibile ta'e wanta mootummaa wajjin hiriiruu qabu irratti mootummaa wajjin hiriiree nagaa naannoo kanaa nagaa biyya keenyaa nagaa uummata keenyaa eegsisuun barbaachisaadha jechuudha. Eegga rakkinni dhalateef immoo rakkina sana haala isaanitti komplikeetii godhaa jirantu jira. Rakkinni sun yeroo dhalatu yoo walii galanii adeemsa jiru istaateejii jiru mootummaa wajjin walii galamee deemee malee ijoolleen aartee immoo murtee mataa isheetiin gaafa isheen deemtu immoo ijoolleen hammi ta'e immoo achitti kan ajjeefamte jira. Intarestii Oromoo akka inni hin awwaalletti yoo wal dhageettiidhaan deemame malee diinonni keenya boolla isaan nuqotaa jiran gadi fagoodha.
Filmaata isa amma gaggeeffame kanaan Dr. Abiyyi immoo kan jedhu tilmaamni guddaan tureera atoo maal eegdee turte?
Ani akka Dr. Abiyyi Mohanii shakkii hin qabuun ture. Gaaffiin guddaan namni baay'een kaasaa ture. Waa'een obbo Dammaqee paartiin isaanii Amaaraa Dimokiraatik Paartii kan jedhamu sana keessatti illee haa boqotan immoo itti haafuufan gaaffiin jedhu gaaffii guddaa kaasee gaafa gaaffiin kun iyyuu ka'u naasii guddaatu dhufe. Walumaa galatti shakkiin waa'ee Dr. Abiyyi hin turre. Yeroo kanatti namni mooraalii isaas ga'umsa isaas biyya kana gaggeessuuf reeformii kana fuulduratti deemsisuuf qabu paartii sana keessaa garbiraan eenyuyyuu jira kan aman hin jiru. akkuma yaadame immoo Dr. Abiy durataa EPRDs ta'anii filatamaniiru itti aanaan isaanii obbo Dammaqa Mokonnin ta'anii haaluma amansiisaa ta'een filatamaniiru jechuudha. Kun warra milkaa'ina jijjiirama amma jalqabame kanaa barbaaduuf gammachuu guddaa natti fakkaata. dhibba tokkoof torbaatamii torba keessaa sagalee dhibba tokkoof torbaatamii ja'a argachuudhaan sagaltamii sagal qabxii sagal akkas jechuu dandeessaa filatamaniiru mo'icha guddaadha deeggarsa guddaadha jabaadhaa fuulduratti deemaa sagalee jedhudha jechuudha kun.
hayyuu seeraa hundee dhugaasa deebinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu galatooma.
ulfaadhaa kun hundee galatoomaa.
Qophiitiin taarra obbaafachuu jirra mataa duree mataa oduu irra deebeessanitti hima. Horii addawaawwii kudhanii tokkeessoon hawaasaatti taa'ee Dr. Abiyyi Ahmed itti gaafatamaa paartii obbo Dammaqee Mokkonnen ammoo itti aanaa tolfateetiin filate nama obbo nam Dr. Abiyyi filate keessaa dhibbi tokkoof torbaatamii torba keessaa dhibbi tokkoof torbaatamii jahatti filate. Biriteen Itoophiyaa liqee qarqaarsa paawundii miliyoona dhibbi tokkootiif torbaatamii jaha kennuuf har'a mallatteessitee fi yoo birri Itoophiyaa deebisan ammoo biliyoon jahaa fi miliyoon dhibbi sadiiti. Ati warra pirezidaantii Ameerikaa Melaaniyaa Tiraamp imaltuuf Afrikaa dabarte ardaa Malaawii gorteetiin bulchootaa wal mari'atte waan akka guddaan irratti mari'atan keessaa ijoollee biisuun jireenya isaanii akkamitti wayyeessuu danda'an irratti mari'atan. Pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa akka durii Lii Miyaang Baank har'a hidhagan kudhanii shanii itti muranii sun qofaa miti gatii doolaara miliyoon kudhanii tokkootiif dhibbi shaniillee itti muranii namni kun horii mootummaa nyaate balleessee waan seera cabsee jedhanii balleessaa fi gatii sanallee itti muran. Indiin misaayil doolaara biliyooni shaniitiin bitatteetiin misaayiliin tun qaroon biyyaatiin ta hojjatamte ta xuyyuuraa fi waraana xuyyuuraatiin ofirraa dhoowwuu dandeettu s dhibba afur jedhanii tunin ammoo ameerikaa dallansiisuu dandeette maan jennaan namni akka hammii waraana xuyyuura raashiyaa irraan bitan jetteetiin duratti waan seeratteef. noobelii badhaasaa kabar kana warra mo'atu keessa tokko nama biyya DRC Deenis Mawaakii fi nama biyya Iraaqii qabsooftuu mirga nama ummat Hizaadii Naadiyaa Muraadiiti. Oduu namaaf qabatattanuu.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurree gama keenyaan sagantaa keenya saatalaayitiin dabruun boru walitti deebina amma nagaatti jenna sagantaa afaan amaaraatu itti fufa. The voice of America.